muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwiriwe neza ni thomas kamirindi ubasuhuza ijwi ry'amerika mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi ni mujye ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri kandi aho muri hose mushobora kudukurikira ubu ngubu kuri interineti wazitatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe z'amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
murisanga rero koko ku wa kane w'icyumweru gishize ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u rwanda byasohoye itangazo rigira riti perezida wa repubulika yubaha ubwigenge bw'ubucamanza yubaha umwanzuro uherutse gufatwa n'urukiko rw'ikirenga ukura mu mategeko mpanabyaha ibyari ibyaha byo gukoza isoni abayobozi b'igihugu n'abashinzwe umurimo rusange w'igihugu ariko perezida wa repubulika ntiyemeranya no kugumisha mu mategeko mpanabyaha ingingo y'itegeko irebana no gutuka cyangwa gusebya umukuru w'igihugu kandi nawe ari umuyobozi w'igihugu yemera ko ari mbonezamubano aho kuba mpanabyaha kandi yizeye ko iki kibazo kizakomeza kugir- kuganirwaho iri rero ni itangazo ryo ku wa kane ry'ibiro bya perezida paul kagame ryasohotse mu gihe twitegura umunsi w'ubwisanzure bw'itangazamakuru ejo bundi ku wa gatanu w'iki cyumweru ku itariki eshatu y'ukwezi kwa gatanu hagati aho umuryango uharanira uburenganzira bw'abanyamakuru rsf ushyira u rwanda ku mwanya w'ijana na mirongo itanu na gatanu mu bihugu ijana na mirongo inani mu rwego rw'ubwisanzure bw'itangazamakuru iri tangazo rya perezidanse ya repubulika y'u rwanda kandi ryasohotse urukiko rw'ikirenga rw'u rwanda rwaraye rwemeje ko icyaha cyo gutuka no gusebya umukuru w'igihugu kiguma mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu rwanda arg ryari ryatanze ibitekerezo igihe amategeko ahana ibyaha yarimo avugururwa mu mwaka ushize twatumiye rero umunyamabanga nshingwabikorwa wa arg muganwa gonzaga naho umunyamategeko metro mugisha richard niwe wari watanze ikirego mu rukiko rw'ikirenga arigarira iriya ngingo umwe mu bamwu- mu bamwunganiye mu rukiko ni metro moyize nkundabarashi muganwa na nkundabarashi nibo turi kumwe nibo tugiye kuganira simbatindiye metro nkundabarashi muraho murakomeye uraho neza muraho muraho
gonzaga muganwa uraho urakomeye muraho neza thomas ndabashimiye cyane rwose uyu mwanya mwigomwe kugira ngo muganire n'abanywanyi b'ijwi rya amerika kuri iyi ngingo yo gusebya no gutuka umunyamakuru ah, gutuka perezida wa repubulika mubabarire mu- we yemera yuko bigomba kuba mbonezamubano none duhereye kuri metere nkunda barashimoyize iyi ngingo nyakuri yanditse gute ivuga ite
okay iyi ngingo mu by'ukuri uko yanditse mu gitabo cy'itegeko rigenga ibyaha n'ibihano muri rusange Mm,
iravuga iti umuntu wese utuka cyangwa usebya perezida wa repubulika aba akoze icyaha iyo abihamirijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka itanu ariko kitarenze imyaka irindwi n'ihazabu y'amafaranga y'u rwanda arenze miliyoni ataren- arenze miliyoni eshanu ariko atarenze miliyoni zirindwi mhm,
bivuze ko mu by'ukuri nubwo iki kibazo ah, turimo tukiganiraho mu buryo bwihariye ku banyamakuru ariko iyi ngingo ireba umuntu we
yego
aba numva rero eh, eh, wenda icyo turi bwiteho cyane muri iki kiganiro ni ibijyanye n'abanyamakuru kubera ko ari rwo rwego byari birimo ariko iyi ngingo ireba umuntu wese utuka cyangwa se bya nyakubahwa perezida wa repubulika ubwo ngubwo ni ukuvuga uburyo bwose yaba akoresheje bwaba itangazamakuru bwaba n'ubundi buryo ubwo ari bwo bwose
ni uburyo ubwo ari bwo bwose ku muntu uwo ari we wese ntabwo ari umwihariko ku banyamakuru gusa ye metero nkunda barashinda gushimiye kuri ah, kuri ako- kuri icyo gisobanuro noneho muganwa wowe uko ubyumva iyi ngingo iki gitekerezo cy'ibiro by'umukuru w'igihugu n'uko yemera ibintu n'uko abibona ni- ni ni igitekerezo cya politiki yo- cya politiki rwo mu rwego rwo hejuru
Eh, ni igitekerezo cya politike ariko twebwe twishimiye nk'abakora umwuga w'itangazamakuru kubera ko n'ubundi kuva muri bibiri na karindwi na cumi na karindwi twandikira inteko Mm.
eh, ryigaga ku kuri- kuri- kuri- ku itegeko riteganya ibihano ibyaha n'ibihano twari twasabiye n'ubundi ko iyi ngingo ivamo ariko nuko ubwo ntabwo byashoboje icyo gihe kubera ko twari twubaga nka- nk'itangazamakuru by'umwihariko ah, akenshi dukunda kuvuga ku ku bayobozi cyangwa no ku baturage so eh, kuvuga ku makosa eh, yo gusebanya eh, byo- eh, bi- bi- biroroshye cyane kuruta abandi bose kubera ko ubundi biba bisaba nyine ibintu byabereye mu ruhame kandi itangazamakuru rihora mu ruhame Mm.
ariko kuba kuba yaratanze igitekerezo nyine cya cya politike mu- cy'umukuru w'igihugu ntabwo bivuze yuko iyo ngingo yahise ivaho ira- iracyari mu gitabo cy'amategeko ahana
yego ariko akavuga ati Mm.
ndizera ko bizakomeza kuganirwaho none ubwo se mwari mwatangira ku- kubiganiraho tuvuge n'inteko ishinga amategeko
ntabwo urumva ni nibwo bigisho- gisohoka ariko na mbere eh, eh, na mbere yaho twebwe twari twatangaje yuko ni- nibwo twari twishimiye izindi ngingo eh, izo inteko yakuye mu gitabo cy'amategeko ahana ari- ari zo urubanza moyizi y- y- yari arimo eh, urukiko rw'ikirenga rwari rwakuyemo ariko ntabwo twari twanatangaje yuko tuzakomeza guharanira yuko iyi ngingo yari isigaye nayo hagira uburyo yavugururwa Ye.
So, ibiganiro ntabona ko umwanya nyawo Mhm.
ibiganiro tuzabyitabira kandi tuzatanga ibitekerezo nka- n'abahagarariye abanyamakuru mwebwe mushobora kubitangiza
ibiganiro Eh, eh, ibiganiro twabitangiza n'ubundi dus- dusanzwe dufitanye uburyo tuganiraho na- n'inzego za leta zitandukanye aha ariko icy'ingenzi yuko akenshi biba bisaba yuko eh, n'abaturage baganirizwa kugira ngo kubera ko eh, biba iri itegeko ritowe cyangwa rihinduwe ha- abaturage babyumva bumva n'impamvu eh, igitekerezo runaka cyateje imbere Mm.
aho kugira ngo abantu bicare ubwabo ari ba- batanu cyangwa bangaye bafate icyemezo biba byiza ko ibiganiro nyine byaba nk'uko ubu ngubu turimo gukora turimo gukora kugira ngo byumvikane na bose n'impamvu abantu basaba ba- basaba eh, impinduka runaka ye Mm.
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na metero moyizi nkundabarashi na gonzaga muganwa gonzaga muganwa ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu rwanda none rero nagira ngo ntangire mm, nk'ijambo ba nyir'ubwite abanywanyi b'ijwi ry'amerika kuri telefone wa mbere dufite ni theodore theodore we karame karame nabumva neza uhiriwe neza mwiwe neza ke nitwa teodori merereyani masoro ni muri kigali yego karere ka gasabo Ah, ndabanza gushimira abatumirwa ku mwanya ku mwanya bageneye abakunzi b'ijwi rya amerika Mm.
Ah, njyewe ikintu nabanza kuba kubabaza ese urabona bea na ni ibaruwa iri- irimo cyane cyane yibanze ku buyobozi bwo hejuru ese haba hari ingamba ki ko tuzi ko abanyarwanda bose dukorera muri demokarasi ko na wa muturage wo hasi azabasha kugira ubwisanzure mu kuba yatora iryo tegeko cyangwa se nabo bakaba bajya mu baturage bakababaza uko babyumva cyangwa se babona byahinduka
Eh, urakoze theodore murakoze namwe
ahari umenya iki kibazo cyawe nagiha metero nkundabarashi metero nkundabarashi hari icyo wamubwiraho
Ah, icyo ntekereza wenda yifuje kubaza ni ikijyanye n'ingamba zijyanye no kugira ngo abaturage babe batanga ibitekerezo ku itegeko kuko yavuze no kuritora nyamara abaturage ntabwo batora amategeko ndibeshya Eh, ntabwo batora amategeko Igiti- eh, amategeko atorwa n'ababahagarariye mu nteko ishinga amategeko ye so bivuze yuko rero mu by'ukuri nta muturage n'umwe ukumiriwe kuba yatanga ibitekerezo bye kugira ngo bibe bya- yabigeza ku nteko ku bijyanye ni- n'ivugurwa ry'iri tegeko Mm.
ariko kandi eh, ntekereza ko ikibazo cye mu by'ukuri ku bijyanye n'ingamba zihari z'uburyo ki abantu batanga ibitekerezo kuri iri tegeko byo ni imirimo ntekereza ihoraho ya komisiyo ishinzwe kuvugurura amategeko Mhm.
kuko iyo hari umushinga uwo ari wo wose bifuza ko ugiye kugezwa mu nteko bagira igihe cyo kuwuganiraho n'abaturage bireba hanyuma noneho bakabona gushyikiriza umushinga inteko ishinga amategeko biciye muri minisitiri
mu yandi magambo u- yavuze nko kubi- kubikangurira abaturage cyangwa se kubiganiraho n'abaturage ubwo ni inteko ishinga amategeko iyo komisiyo yajya kuganira n'abaturage
urebye eh, wenda reka ngaruke kuri ririya tangazo mwahereyeho ye
iyo urebye eh, kiriya gika cya nyuma cy'iri tangazo ryatanzwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu Mhm.
yavuze ko yizera yuko iki kibazo kizakomeza kuga- iki kibazo cy'ingenzi kuko yakise an important matter yavuze yuko mu cyongereza niko kizakomeza byanditse kuganirwa.
koko mu Eh, cyongereza niko byanditse eh, bivuze ko ibi biganiro mu by'ukuri ntabwo bihariwe urwego runaka mhm.
yewe ntekereza ko n'iri shyirahamwe ry'abanyamakuru naryo rishobora kubitangira Mhm.
ndetse by'umwihariko niba eh, eh, umwara mwizera ntashidikanya yuko mwakurikiye ibyakurikiye iki cyemezo cy'urukiko yego ibinyamakuru byinshi mu by'ukuri byanditse inkuru zerekeranye n'iki cyemezo cy'urukiko Mhm.
Ne- i- i- nubwo ibiganiro wenda umuntu yabyumva ku buryo bw'uko abantu bashobora guhura bakungurana ibitekerezo ariko ntekereza ko n'izo nkuru zakozwe n'ibitangazamakuru bitandukanye byari muri urwo rwego rwo gusembura ibyo biganiro bishobora kubaho kugira ngo abantu babe bakumva n'icyo ubu bwisanzure bw'itangazamakuru buvuze Mm.
nkaba ntekereza ko rero eh, yaba iri shyirahamwe ry'abanyamakuru ya- yaba komisiyo ishinzwe kuvugurura amategeko eh, ntekereza ko ari abantu basho- abo- izo nzego zombi zishobora gufata inisiyative ku buryo ibiganiro byatangirwa hanyuma noneho hakazavamo mu by'ukuri umwanzuro ntekereza ko waba ubereye eh, sosiyete yacu mu rwego rwo guteza imbere ubwisanzure bw'itangazamakuru ye kuri telefone kandi dufite martini martini we
karame urakomeye akomeye umwanya ni uwawe
Mm.
we ese uherereye hehe
i kigali mu rwanda ye
Eh, Mhm. komeza se komeza ufite urubuga
bantumiye mu kiganiro ye ndakeka nimba ari byo wenda mba- nzi cyangwa nabonye Ah,
ni- ni- ni bimwe byo kuvuga igihe amafoto cyangwa kongera cyangwa gushushanya iby'umukuru w'igihugu mhm.
sinzi nimba ari ibyo mpamagariwe
ni ukuvuga ko utari wakurikiye ikiganiro rero Eh, na- na- nagize akazi biba ngombwa ko umugaho gatoya ariko nakurikiyeho gatoya Eh, ni ibyo ngibyo rwose n- u- ntabwo wibeshye nabyo birimo
Eh, ubwo rero watanga igitekerezo cyawe bwangu bwangu igitekerezo cyanjye Ah, ndashima umukuru w'igihugu yanze kwi- kuremera nk'itegeko ryagenwe
yego yavuga ko bigomba kuba mu mbonezamubano ndakeka nimba ariko mbyibuka yego aho kuba itegeko rihana ibyo ibyaha twa- eh, ibyo twabishimye nk'abanyarwanda twese dushyigikira umukuru wacu w'igihugu akomeza kuba ru- mu- mugufi mu bitekerezo turabishima nk- nk'abanyarwanda twese ye Mm, Urakoze nibyo cyane, ba- tumwubahe yego eh, ibyo tumwubahe yego twere kongera cyangwa gushushanya ababikora nabo babicikeho Mm, turabishimira ko umukuru w'igihugu wacu abasha kwicisha bugufi imbere yacu ahubwo tukagirwa inama ye kandi n'ijwi rya amerika ndarishimira kubw'umwanya baduha ntabwo ari imfabura ye urakoze cyane marti isaha murakoze cyane nama usibye martini wivugiye hano kuri radiyo ariko hari na habarurema jean batiste wanditse Eh.
kuri facebook voa radiyo yacu ati umuyobozi mwiza ntiyikuririza kumuha agaciro Mhm.
karenze yanze kuba Mhm.
ikigirwamana ahubwo yiyemeje kuba inshuti n'umubyeyi w'abanyarwanda ni umukozi wabo ndamwemera areba kure ubwo rero martine na Turabishima cyane.
jean batiste muravuga rumwe urakoze cyane Yego.
martine yego namwe murakoze kandi turabashimira mu makuru meza mutugezaho ye urakoze yego nawe gonzaga ag- aka kantu martine n'uriya habarurema bavuze hari icyo wakongeraho
Na- nacyo nabo ndabashimira nuko maritini eh, asoza Mm.
hari aho yavuze ngo ibyo gushushanya babicikaho ahubwo ntabwo ari ibyo ahubwo abanyamakuru bo- bongeye bashushanye bakore za katuni bakoreshe uburyo bwose bemeye eh, mu mwuga w'itangazamakuru kubera ko n'ubundi ikibazo cyari yuko kugira ubwoba yuko ya- ya ngingo ibye hari ivuga ngo ukoze isoni ukoresheje ibishushanyo cyangwa ibindi Mm.
yabanza twumvaga bibanga mu itangazamakuru rero kuba eh, eh, urukiko rw'ikirenga rwabikuyeho rwasanze bi- bi- eh, bi- bihabanye n'itegeko nshinga ibyo turabyishimira ahubwo turabwira abanyamakuru gukoresha aya mahirwe n'ubusanzwe muri ibyo bitangazamakuru byacu byandika Mm.
cyangwa biri- so- eh, byandika nyine mu- ku maburo cyangwa kuri interineti usanga eh, umu- umwuga wo gushushanya wa katunizi uracyari hasi cyane Mm.
kandi akenshi abanyamakuru bikumiraga cyane igihe bageze ku bayobozi runaka kandi ugasanga ibinya- ibinyamakuru byo mu karere ahubwo byo bibikora cyane kandi binashushanya n'abayobozi b'u rwanda nta kibazo gihari Mm.
rero ni amahirwe eh, tugomba gukoresha nk'abanyamakuru kugira ngo umwuga wacu neza Mhm. Maître Nkundabarashi Perezida wa Repubulika avuga yuko iki kintu cyari gikwiye kujya mu mategeko mbonezamubano aho kujya mu mategeko mpanabyaha ese hari kuko ndibwira ko mu- mujya musoma n'amategeko yo mu bindi bihugu mu bindi bihugu tuvuge nk'ibyo duturanye u rwanda ruturanye nabyo hari icyo kintu kiba mu mategeko
Eh, murakoze Eh, ntekereza ko igitekerezo nyakubahwa perezida wa repubulika yatanze mu by'ukuri kiri mu rwego rwo gushyigikira itangazamakuru Mhm.
bivuze ko ah, mu bihugu duturanye mu by'ukuri iyo witegereje ntabwo eh, icyo kintu gifatwa nk'icyaha Mm.
ari nayo mpamvu ntekereza yuko eh, ni- ni- ni intambwe yo gutera nako u rwanda rurimo gutera rugana ku gushyigikira ubwo bwisanzure bw'itangazamakuru Mm.
wenda kugira ngo abantu babyumve neza eh, aho- inkomoko ye- y'iki kibazo ni uko ubundi gusebanya
yego byahoze ari icyaha gihanwa n'amategeko ku bantu bose
Mhm.
ku bantu bose ni ukuvuga ko umuntu wa- wakoraga washoboraga kujya ku- ku karubanda agasebya ka mirindi yabaga afite uburenganzira bwo kujya kumurega mu nzego z'ubugenzacyaha Mhm.
ba- i- icyo cyaha kigakurikiranwa bakamu- bakamushyikiriza ubushinjacyaha ubushinjacyaha nabwo bugashyikiriza dosiye urukiko bikaba byamuviramo no gufunga niko byari bimeze mbere y'uko amategeko hano avugururwa mu mwaka ushize niko byari bimeze mbere y'uko iri tegeko iri tegeko rishya rigena ibyaha n'ibihano ri- ri- ri- ritangazwa mu igazeti ya leta Eh,
noneho eh, igazeti ariko rimaze gusohoka nanone bigaragara ko hajemo noneho ko i- i- ibyo byaha byasigaye kuri bariya bayobozi bakuru b'igihugu mhm, na nyakubahwa perezida wa repubulika mm, kuri bari kura- ku- ku- kuri kuri izo nzego z'abo bayobozi gusa mm,
icyo rero ni kimwe mu bintu byatumye tujya mu rukiko rw'ikirenga gusaba ko eh, urukiko rwemeza yuko ah, ah, ah, izo ngingo zinyuranye n'itegeko nshinga kuko kureshya imbere y'amategeko biteganywa n'itegeko nshinga bitari byubahirijwe none se ubwo perezida wa repubulika wavuga ko tureshya koko mu rwego rw'amategeko
Eh, ama- i- i- ihame riteganywa n'ingingo ya cumi na gatanu y'ite- y'itegeko nshinga Eh, rivuga ko abantu bose bareshya imbere y'amategeko aha, ndetse bikanavuga yuko amategeko abarengera kimwe aha,
ubwo rero twaravugaga tuti nta kuntu itegeko ryaba rirengera abantu bari mu nzego z'ubuyobozi kurusha uko rirengera abandi bose bari muri rubanda rwa giseseka niba ariko umuntu yabivuga mm,
Ite- e- e, urukiko rw'ikirenga rwemeje ko ah, iriya ngingo ya magana abiri mirongo itatu na gatatu yavugaga iby'abayobozi bakuru mhm, ivanwaho kuko inyuranyije n'itegeko nshinga mm,
ariko ruvuga ko ingingo ya magana abiri mirongo itatu na gatandatu ireba nyakubahwa perezida wa repubulika yo idakurwaho kuko kubera ubwoko bw'imirimo akora eh
ibyo rero bimaze kura a- a- amaze kubona icyo cyemezo noneho nibwo hasohotse itangazo rigaragaza noneho igitekerezo cye kinyuranye n'icyo cyemezo cy'urukiko kandi nawe avuga ko ari umuyobozi nk'abandi bose bayobozi Eh, nawe aravuga ati genda umuyobozi nk'abandi bayobozi bakuru b'igihugu bari bateganyijwe mu ngingo ya magana abiri mirongo itatu na gatatu Mhm.
nta mpamvu ihari y'uko nanjye ibijyanye n'ibyo bikorwa ubundi bitagakwiye kuba bikorwa Mm.
byo gusebanya no gutukana bya- bya- byakomeza kuba icyaha mpanabyaha aho kugira ngo bibe bibe i- i- ikibazo mbonezamubano gishobora gushyikirizwa inkiko mbonezamubano yewe n'ababikora baba babikoze mu rwego rw'umwuga w'itangazamakuru bakaba bashobora gukurikiranwa n'inzego zishinzwe eh, umwuga wabo bakaba babazwa impamvu bakora ibintu binyuranye n'amahame agenga itangazamakuru Mm.
iyo rero niyo nzira we abona byanyuzwamo yego
kandi natwe dutekereza ko mu by'ukuri ari bwo buryo bukwiye mu rwego rwo guteza imbere ubwisanzure bw'itangazamakuru ni ukuvuga n'ubwisanzure kuri buri munyarwanda kuvuga icyo atekereza muri rusange ubwo ni ubwisanzure kuri buri munyarwanda kuvuga icyo atekereza ariko nyine impamvu na impamvu nari mvuze itangazamakuru ni uko nk'uko ubibona Mm.
eh, ari naho nahereye eh, nsobanura iriya ngingo ya magana abiri mirongo itatu na gatandatu ni uko ibi bintu iyo bivugwa bisa naho bivugwa ku- ku ku itangazamakuru cyane kuko ari ryo rigira ubwo bushobozi bwo kwandika no ku- no ku- no gukora ibyo bishushanyo ariko mu by'ukuri icyo biba bisobanuye ni uko buri muntu wese mu- muri sosiyete irimo demokarasi aba afite uburenganzira bwo gutanga igitekerezo cye radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro muri isanga abatumirwa metero moyize nkundabarashi yaburaniye metero mugisha mu rukiko rw'ikirenga barega ingingo yo gusebya no gutuka umukuru w'igihugu basaba rero ko yakurwa mu itegeko rihana ikashyirwa mu itegeko mbonezamubano na perezida wa repubulika yarabishyigikiye ariko anyuranya n'urukiko rw'ikirenga n'ubwo rwubaha n'inkiko zose nk'uko yabivuze mu itangazo ryo kuwa kane umutumirwa wa kabiri ni muganwa gonzaga ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu rwanda kuri telefone turi kumwe na inosenti inosenti we
Nikarame.
wiriwe neza Mwiriwe mwiriwe Thomas Kamirindi.
uherereye hese Nerereye i Kigali mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima.
ye komeza
Eh, ndashaka kubaza Gonzage.
Mhm.
Ese yaba ariko kanya noneho babonye ko kwisanzura mu kujya gushaka amakuru hirya no hino mu turere kuko hari bamwe mu bayobozi muri rusange mu- wenda nko mu karere itangazamakuru ryageragamo ugasanga cyane cyane rimwe na rimwe bari gucecekesha abanyamakuru ese Mm.
nicyo gihe babonye cyo kwisanzura koko nk'abanyamakuru iki ni ye ikibazo nacyo urakibaza nde
ikindi kibazo ndakibaza ndakibaza gonzange nanone ni ibibazo bibiri yego
Eh, hari amwe mu maradiyo yo muri iki gihugu cyacu akenshi usanga yibanda ku makuru y'imikino gusa kandi mu by'ukuri hari amakuru menshi cyane areba abaturage bagakwiye kuba bakurikirana ese baba baragiraga ubwoba bwatumaga bashobora gutangaza wenda nk'amakuru yerekeranye n'ubuyobozi uburyo ubuyobozi bufata abaturage ba- ni ni ko kanya babonye ko kwisanzura kugira ngo noneho ibyo bitangazamakuru byakoraga urubuga rw'imikino gusa kuko hari ibitangazamakuru usanga bikora urubuga rw'imikino amasaha cumi n'abiri ku munsi nawe uribaza icyo kibazo byaba ari wo mwanya Ariko umenya babonye biterwa noneho n'umurongo.
kugira ngo batangaze buri kimwe cyose kibaho gishobora kuba kibangamira umuturage ndetse n'umunyamakuru nawe ashobora kuba abangamirwa inosenti murakoze Si- Karame?
ntabwo nshubirije muganwa ahubwo ni uko kuri icyo kibazo wari uvuze cyo ku- gutangaza amakuru y'imikino gusa burya buri kinyamakuru buri kimenyesha amakuru kiba gifite umurongo kigenderaho babyita arakwi- arabikwibwirira nako reka nawe kumunigana ijambo urakoze Abim- murakoze cyane ariko impamvu nari mbibajije Ah, twibaza gute ikinyamakuru gishobora kuvuga amakuru y'imikino amasaha umunani yose ku munsi nk'aho mu baturage hepfo hirya mu cyaro habuze amakuru ariyo murakoze ye urakoze inose yego namwe gonzaga we
Eh, Innocent Innocent arakoze cyane ku bibazo byiza ibibazo abajije Mm, tumaze n'iminsi tubiganiro nk'abanyamakuru kandi bifite ishingiro icya mbere eh, kijyanye no gutara amakuru eh, mu- mu turere n'ahandi ubundi amategeko yari asanzwe abitwemerera abyemerera aba- abanyamakuru ntabwo ari i- i- i- izi mpinduka gusa zirimo kuba ubwazo zi- zi- zi- zi- zizatumara ubwoba amakuru ho hari n'itegeko ryo kugera- ryo kugera ku makuru ryatowe muri bibiri na cumi na gatatu n'andi amategeko asanzwe n'ubwisanzure buri mu gihugu nta kintu na kimwe kibuza umunyamakuru gutara eh, amakuru mu karere cyangwa ahandi hose Eh, ariko turabizi yuko hari abayobozi mu nzego zitandukanye baza gutanga amakuru eh, hari na- na rimwe na rimwe usanga batera ubwoba abanyamakuru ariko ni ibintu bigenda bigabanuka cyane hari gahunda inzego zimwe za guverinoma zi- zizenguruka igihugu zigenda zisobanurira abayobozi b'inzego z'ibanze n'abandi uko batagomba kubangamira ubu- ubwisanzure bw'itangazamakuru ikindi bagomba gutanga gutanga amakuru ku gihe ariko ikindi cy'umwihariko kinakomeye cyane bareke kubuza abaturage gutanga ibitekerezo byabo icyo kibazo kira- kiracyahari eh, Gonzaga.
cyane cyane mu byaro yes u- uvuze ngo bareke gukomeza kubuza abaturage ubwo urashaka kuvuga abandi babuza abaturage gutanga ibitekerezo byabo aha bamwe ntabwo bivuga bose ariko bamwe bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze Eh, abantu usanga ku kagari cyangwa ku murenge hehe u- u- a- abanyamakuru agera ugasanga abaturage bashaka kugira ngo ba- bavuge wa muyobozi atabareba mhm, Eh, haracyarimo iki kibazo kandi turabizi ko ku rwego rukuru rw'igihugu nabwo barabyamagana niyo mpamvu bohereza abantu kugenda basobanura izo nzego ariko i- izo kesi ziracyari nubwo zigenda zigabanuka eh, Eh, so ntabwo ari uko hari uh, ubwisanzure bwa butari buhari ariko abanyamakuru nyine turabizi hari inkuru zimwe na zimwe batisanzuramo mu gutangaza ni iki- ni ibintu bizatwara igihe kirekire cyane cyane yuko akenshi bita- bidasaba umunyamakuru gusa mu gukora inkuru bisaba n'uko abona n'umutumirwa mm, rero kubera ko eh, eh, bi- bi- binafitanye isano n'ikibazo cya kabiri avuga ngo ngo kuki amaradiyo amwe akora siporo cyane kuruta ibindi ibyo bamubwiye nibyo hari amaradiyo eh, aba yarahisemo umurongo runaka akavuga ati turibanda kuri siporo niyo ifite abakunzi nayo twinjiriza amafaranga biremewe mm, ariko hari- hari ababigiyemo tuzi neza yuko hari inkuru zimwe na zimwe bahuriyemo eh, n'ibibazo ndibuka hari radiyo imwe ntabwo ndibivuga ariko ndayizi neza iyo kesi ndayizi eh, umuyobozi wayo yigeze gufunga ishami ry- ry'amakuru arekaho eh, imyidagaduro na siporo gusa kubera ko hari inkuru bari bakoze inkuru n'eshatu eh, zi- zi- yumvaga zibangamiye ubucuruzi bwe ah, bw'umushoramari ariko nta bibazo nta bibazo yagiranye n'inzego z'umutekano kubera izo nkuru
Ah, ntabwo nta nta bibazo yagize kubera ko nta- inkuru zari zu- zu- nta cyaha cyari kirimo muri izo nkuru Eh, urumva Yego, ariko hari uza- hari aho zari zibangamiye ubucuruzi bwe aha, urumva Eh, kubera ko mu- a- a- ubu- mu mu kibazo dufite ubu ngubu nubwo tugenda tu amategeko arimo aramera neza urutoki iragaragara neza ko ishigiye ubwisanzwe bw'itangazamakuru ariko ku ruhande rw'ubucuruzi kubera ko abantu bafite amafaranga nabo bafite eh, ba- ba- bafite ubushobozi uh, bugaragara ku itangazamakuru cyane cyane amasosiyete akomeye a- a- a- yamamaza cyane mm, Eh, icyo nas- icyo nas- icyo nashaka kuvuga ni uko ah, ikibazo duhura nacyo kijyanye impamvu inkuru na- zimwe na zimwe zitagaragara cyane mu itangazamakuru ni uko tutabona abanya- abatumirwa mhm, Biga- biragoye cyane kugira ngo ubone katuvuge abahagarariye imitwe ya politiki ikorera mu gihugu baze muri deba batanga ibitekerezo binu- binyuranye mhm, ku mugaragaro rero ntabwo ari umunyamakuru uzahimbira ah, abanyapolitike cyangwa abasosiyete sivili cyangwa abacuruzi n'abandi ibitekerezo nibo bakabaye biri bakoresha itangazamakuru hari igihe tubaha umwanya ariko ubwabo bakikumira Eh?
Mhm.
n'ubu ngubu biragoye cyane kugira ngo utumire abadepite baze kandi baratowe n'abaturage baze bakore deba mu bitangazamakuru byacu urumva So, hari igihe ikibazo kiba kitaturuka ku banyamakuru cyangwa imi- imiterere y'itangazamakuru ariko kigaturuka ku miterere ya politiki n'abayikora uko ba- ba- baganira ku bibazo runaka eh.
Mm. yego radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi kumwe kandi na fideli fideli we uri hehe fide
ndi bujumbura ye gusha ku ngingo
ndaramukije abatumire Mhm.
bo yewe simfise ikibazo nari mfise icyo nshaka kunganira yego
na cyane cyane mu bijyanye no ku ku- ku baji- ku bijyanye n'abategetsi baba badutwara cyangwa n'ingene natwe abanyagihugu cyangwa abenegihugu twashobora kwitwara Mm,
mu bisanzwe ah, na twebwe umukuru w'igihugu urashobora kuba utamwemera cyangwa ugashobora kuba umu- umutegetsi kanaka utamwemera si byiza ko umuntu amutuka mhm.
Em, ariko ahanini jewe na- nabo nyene nkabona abategetsi nabo nyene bakwiye kureka bakumviriza ibitekerezo bishobora kuba biva mu ba- mu ba- mu benegihugu Mm,
kuko hari n'iki akivuga kubera yakivuganye agashavu ugasanga yavuze yibaza ko ari ugutukana ata we atarazi ko ari ugutukana ariko abamwumviriza bakumva ko ari ugutukana mhm.
iyindi ntambamyi nayo mbona mu gihe bateye amategeko aremereye ko bavuga ngo ni ay'abantu ba- ba- batutse abategetsi ni uko ashobora gutuma aba- abantu bareka gutanga amakuru ugasanga abamenyesha amakuru baraburijwemwo mu bikorwa byabo Mhm.
nkavuga nti "Ah, bari bakwiye kuraba nimba bobigira nk'uko numva byoba bivugwa hanze mu bindi bihugu hari ibibanza nk'ushaka kuvuga ikiri ku mutima icyo ari cyo cyose ashobora kugishikiririzamwo yego
bakwiye gushyiraho ibyo bibanza basi umuntu ashaka gutuka nk'umukuru w'igihugu cyangwa akagirane akagenda aho hantu mugabo no ku maradiyo naho mukaraba hagaca inkuru zidatukana ariko naho igipimo cyo kumenya ko umuntu yatukanye kiragoye kuko bivana n'uwumvirije burya mu- ijambo umuntu umwe ararivuga uwundi akaryumviriza kandi abantu babiri baryumvirije ntibaritahure kumwe Eh. Fide, nkavuga rero ni na- sabwe nagira ngo ngushimire duhinire ahangaha hanyuma duhe n'umwanya n'abandi
ego urakoze cyane
murakoze namwe metero nkunda barashi hari utuntu nagira ngo usobanurire aba abumva ijwi rya amerika ubu ngubu Ni- ni- ni- ni kamwe ariko gakubiyemo utuntu tubiri yego wowe uri avoka na metero mugisha ni avoka ariko avoka yagiye kunganira undi avoka gute ibyo bintu ntabwo mugisha se yari kwiburanira icya kabiri ni ubwa mbere ahari numvise mwebwe mufata iya mbere mujya kurega itegeko mu rukiko rw'ikirenga ni ubwa mbere numvise i- abanyarwanda barega itegeko runaka Mm, mm.
utwo tuntu tubiri rwose mbabarira utu- utudusobanurireho
okay Em, icya mbere wenda nashaka kugira ngo mvuge ni uko ah, avoka iyo afite urubanza rumureba ubwe Mhm, nk'umuburanyi mhm,
afite uburenganzira bwo kunganirwa n'undi avoka mugenzi we mhm,
ni nayo mpamvu niba mwarakurikiye ibitangazamakuru cyangwa mwarabonye no mu- no- no- no- n'uko byari bimeze mu rukiko ndetse mugisha richard ntabwo yari yambaye umwambaro w'abavoka yari yambaye nk'abaturage bose bis- bisanzwe yego muri uru rubanza rero yari umuburanyi nk'uko thomas kamirindi ashobora kugira urubanza Eh, akansaba kumwunganira mu rubanza yaba afite wowe ukagenda wambaye umwenda w'akazi yego niho Ni ukuvuga ngo itandukanirizo avoka- rigaragarira avoka iyo afite urubanza rumureba ubwe Mhm, ari we ubwe urega cyangwa aregwa mhm, ntabwo yemererwa kwambara umwa- umwambaro w'akazi icyo gihe aba ari umuburanyi usanzwe akaba yakunganirwa na mugenzi we eh,
ibyo rero pff, ni ibintu bisanzwe kuko ah, mu- mu- eh, ne- abavoka nabo ni abantu kandi bagira imanza mhm,
uko byagenze rero ni uko eh, amaze kugira icyo gitekerezo cyo kubona ko nyuma yo gusoma ririya tegeko yabonye hari ibintu bimwe na bimwe yakagombye kuregera nki- a- a- a- agaragaza ko binyuranyije n'itegeko nshinga mhm,
yabengejejeho nka mugenzi wanjye dukorana hanyuma dufata icyemezo cy'uko nzafatanya na mugenzi wanjye nanone metero florida akabasinga hanyuma noneho turegera urukiko tumwunganiye mhm,
ubundi uburyo bubiri bubaho abavoka bashobora gukoramo ushobora guhagararira umuntu mu rukiko mhm, icyo gihe ni ukuvuga yuko uba uhari mu izina rye nta nubwo ari ngombwa ko yaba ahari mhm,
ariko ushobora no kumwunganira kumwunganira rero bisaba yuko we aba ahari nawe akagira ibyo avuga ariko noneho ukaza kumwunganira mu buryo bw'amategeko eh, ibyo ibyabaye rero ubu ngubu ni uko twamwunganiye kubera ko nawe yari afite ibitekerezo bye yashakaga gutanga no kugeza ku rukiko ikindi cya kabiri uravuze uti ni ubwa mbere bibayeho ko abantu barega baregera urukiko rw'ikirenga basaba yuko itegeko runaka rivanwaho cyangwa se rikosorwa
cyangwa rigakosorwa kubera ko rinyuranyije n'itegeko nshinga aha
ubundi ntabwo ari ubwa mbere Mm.
hari izindi manza zabayeho mbere ariko zabaga zifite icyo nakwita nka nature cyangwa se ubu- u- ubwoko butandukanye n'uru nguru rwabaye yego aha natanga nk'urugero hari nk'ubwo umuntu runaka aba arimo kuburana mu nkiko zisanzwe zitandukanye hanyuma akaza kubona ko hari ingingo runaka atekereza ko inyuranyije n'itegeko nshinga Mhm.
icyo gihe ikiba ni uko urwo rubanza barimo kuburana ruhita ruhagarara yego
uwo ni- niba nyir'ubwite yagaragaje yuko ashaka kubanza kuregera yuko iryo- i- i- iyo ngingo y'itegeko ivanwaho Mhm.
noneho dosiye ikabanza ikajya mu rukiko rw'ikirenga bakabanza bagasuzuma niba koko iyo ngingo inyuranyije n'itegeko nshinga Mhm.
hanyuma ba- bamara gufata umwanzuro niba babyemeje cyangwa batabyemeje akaba arirwo rwa rubanza yari arimo wenda nko ku rukiko eh, nko mu rukiko rukuru rubasha gukomeza Eh,
izo ni zo manza nyinshi zabayeho mu rukiko rw'ikirenga rw'u rwanda zasabaga kwemeza ko itegeko rinyuranye n'itegeko nshinga yego
ariko kuri ubu kuri uru rubanza twatangiye bwari ubwa mbere koko nk'uko babivuze umuntu ahaguruka aricyo kimujyanye adafite urundi rubanza rushamikiyeho akajya gusaba yuko urukiko rwemeza ko ingingo z'itegeko zinyuranye n'itegeko nshinga Mhm.
ibi rero eh, ntekereza ko mu by'ukuri twe twabifashe nka nka- nka- nk'intangiriro Eh, ariko tunagamije ko mu by'ukuri ha- hagaragara ko mu rwanda umuntu ashobora gutangiza urubanza nk'uru kandi rukaba rwa- rwagira rwafatwamo umwanzuro ubereye abantu benshi Mhm.
cyangwa se sosiyete nyarwanda yose Mm.
ni nayo mpamvu mwumvise ko urubanza rutangira habanje kubanza kwibazwa ku bubasha n'inyungu
zurega mugisha we ubwe- izurega Eh,
ubundi iyo umuntu aburana urubanza agomba kuba afite ububasha n'inyungu cyangwa se icyo nakwita inyungu ziri diregiti
yego we ubwe afitemo a- afitemo urwo rubanza aha ibyo rero ni nacyo cyahereweho gisuzumwa noneho urukiko rusobanura ko ububasha cyangwa se inyungu muri uru- mu- muri izi manza zijyanye n'itegeko nshinga rigomba rigomba kurebwa mu buryo bwagutse Mhm.
ahangaha rwashaka gusobanura ko eh, me- cyangwa se na- nababwira umwanzuro wagezweho hagezwe ku mwanzuro w'uko ku bibazo bijyanye n'itegeko nshinga hano mu rwanda byemewe ko buri munyarwanda ashobora kuregera urukiko rw'ikirenga akagaragaza ikintu icyo ari cyo cyose kinyuranyije n'itegeko nshinga Eh,
iyi ni intambwe ikomeye cyane twagezeho muri uru rubanza Mhm.
ariko noneho banaza no kurenzaho ko noneho kuba avoka byo ari umwihariko ko bo ku- bitewe n'ubumenyi baba bafite cyangwa se umwuga bakora Mm.
bemerewe kuba baregera urukiko rw'ikirenga bakarugaragariza ibyo batekereza ko binyuranyije n'itegeko nshinga kugira ngo bibashe gusuzumwa bikosorwe Mhm.
iki rero mu by'ukuri mu- mu- muri teori cyangwa se icyo nakwita ihame ryo- ryo- rya separasiyo de pouvoir ni ikintu gikomeye cyane Iyo separation de pouvoir ni ubutandukane bw'inzego z'ubutegetsi ariko binuzuzanye Eh, ubutandukane bw'inzego z'ubutegetsi Mm.
kuko eh, urabona nk'amategeko by'umwihariko buriya eh, imishinga itegurwa na minisiteri y'ubutabera yego ikanyuzwa mu nteko ishinga amategeko aha inteko ishinga amategeko ikayatora
nyuma akajya kwa perezida wa repubulika kugira ngo nyuma hakajya kwa perezida wa repubulika hakabaho promulgation hakazabaho na publication muri journal officiel hagati aho urukiko rw'ikirenga ntabwo runyuramo ntabwo runyuramo aha ariko rufite ububasha bwo gusuzuma noneho ibyo byatangajwe byakozwe n'izo nzego ebyiri z'ubutegetsi niba biri ample- bi- bitanyuranyije n'itegeko nshinga Eh,
ibyo rero kugira ngo bisuzumwe ni uko hagomba kuba hari umuntu wafashe iya mbere akaregera urukiko akarusaba ko rwemeza ko ibyo bintu hari ingingo zinyuranyije n'itegeko nshinga rwose ntabwo rushobora kubyitangirira ibyo bita sosezire mu gifaransa rwo ntabwo rushobora nk- nk'umucamanza wo mu rukiko rw'ikirenga ntabwo ashobora gufata icyemezo nawe aka- agatangira gusuzuma ibyo bintu
ntabwo hano mu rwanda ntabwo ariko bimeze iyo urebye ingingo ya mirongo irindwi na kabiri y'itegeko rigena ububasha bw'inkiko eh, ububasha bw'inkiko hano mu rwanda Eh, bisaba ko hagomba kuba mu by'ukuri hari umuntu wareze ugomba kuba anagaragaza za nyungu mu buryo bwagutse nasangiye mu- nari ndimo kubabwira eh, so bivuze ngo rero wenda ubutumwa bitanga ku banyarwanda ni no kuvuga ngo eh, twebwe wenda ubwo ku ruhande rwacu ku bijyanye no guteza imbere umwuga wacu ni ukuvuga ngo mu by'ukuri ubwo burenganzira burahari ku muntu uwo ari we wese yaba atekereza ko ah, hari icyemezo cyamufatiwe kinyuranyije n'itegeko nshinga mm, hari itegeko ryasohotse rinyuranyije n'itegeko nshinga urukiko rw'ikirenga rufite ubwo bubasha bwo gusuzuma bene ibyo bibazo mhm,
ari nayo mpamvu tuvuga ngo umuntu u- waba ufite icyo kibazo afite uburenganzira bwo gusezesa urukiko rw'ikirenga akarwereka ikibazo afite wenda cya- ni icyemezo cyafashwe sinzi n- n'urwego runaka rukaba rwabisuzuma hanyuma noneho rugafata umwanzuro kandi umwanzuro ufashe nk'uko rwafashe icyemezo kuri ziriya ngingo ya magana abiri na mirongo itatu na gatatu n'iy'ijana na mirongo itanu na kane ubu ni ukuvuga ko ziriya ngingo mu by'ukuri nta gaciro zifite eh, iyo rukimara kubyemeza ubwo izo ngingo ziba zataye agaciro yego Maître, bivuze ngo rero ubwo burenganzira abantu bagomba kumenya ko babufite aha kandi bakaba bashobora no kubwegera metere reka dufatiye aho ngaho eh, umuturage wese afite ubwo bubasha n'uburenganzira ariko rero hari igihe ashobora gukumirwa n'amafaranga kubera ko kujya kurega bisaba igarama gushaka umwavoka bisaba amafaranga ubwo muri urwo muri urwo- muri urwo rwego umu- umuturage ashobora kujya kurega noneho urugaga rw'abavoka rukamushakira umwavoka rukamutangira n'amagarama
bo i- icyo nakubwira cyo ni uko kuri bene ibi birego Ah,
kuri bene ibi birego by'itegeko nshinga ah, nta magarama atangwa eha
ariko noneho ku bijyanye na- no kuba umuntu ashobora ku ashobora ku- gushakirwa avoka mm, i- ibyo ni uburenganzira so ni- ni ni- ni- ni uburenganzira bu- bwemewe ni- n'itegeko rishyiraho urugaga rw'abavoka mu rwanda yego
ku buryo ah, nta- nta- mu by'ukuri nta nta- nta- iyo ugaragaje yuko utishoboye mhm, icyo gihe eh, icyo gihe wemererwa kuba wabona kuba wabona avoka ugufasha mm.
agakurikirana ikibazo cyawe ibi twari twarigeze kubikoraho ikiganiro muri isanga nk'iki ngiki turimo na batoniye Ah, ariko Yego.
rero n- nk'ako kantu k'umwihariko kujya kurega itegeko ubwabyo ntabwo twari twakavuze kubera ko nk'uko wabisobanuye byari bi- byari bitaraba mu magambo makeya gusa Yego.
kurega itegeko bikaza mu rwego rwa- rw'izindi manza Mm, nuko noneho rero munyemere nanone dukomeze n'aba- n'aba- n'abanywanyi b'ijwi ry'amerika yego dufite idirisa na cedric duhere kuri idirisa idirisa
wi urakomeye ndakomeye neza mwebwe turi aho uherereye he
merereye hano karoruma hano i yego kigali eee yego nuko
ikintu navuga nanjye Mhm.
ndagaruka ku itangazamakuru yego ni hano mu gihugu itangazamakuru rirakora neza hano yego ndagukurikira Eh, hano kigali itangazo rirakora rirakora neza turarishima riz- turarishima muri makeya turebye n'iterambere rimaze kutugezaho Ah,
Eh, rimaze kutugeza ku iterambere rikomeye urebye n'aho igihugu kigeze mhm.
eh, turabishima urebye muri makeya nta kibazo urebye i kigali niko idirisa wowe ushobora kuvugira kuri radiyo icyo ushaka cyose
yego Ah,
Mm, no kwandika mu gitangazamakuru icyo ushaka cyose
yego Ah, nuko idirisa nta ura- kibazo urebye Eh, ye, urakoze
yego ye noneho duhamagare na cedric hanyuma ubwo ngubwo abatumirwa baze kubabwirira icyarimwe cedric we
ndagize yaba umunyamakuru urakomeye
bimeze neza kabisa uri hehe sadiri
njyewe ni ndi uganda nk'uko bisanzwe uri
ndi mu gihugu cy'ubuganda ariko uri umurundi
yewe neza ndi umurundi ye igi- i- igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
Ego, gusa eh, ubu- ubuhinga nkoranyambaga bwari bwangoye gatera gusa ariko eh, numvise ko umenya ikiganiro muri ko kiravuga ko eh, ku bijyanye eh, n'ibintu by'amategeko niba ntihenze Mm.
yego eh, na- uyu mutumirwa ntati yaho yari yavuze yavuze yuko uravuga umuturage metere cyangwa nkunda barashi umunyagihugu- umu- umunyagihugu ashobora kwitura eh, urukiko na- uva ni na sentare zigeze kubahiriza eh, byiza shingiro cyangwa sentare y'ikirenga Eh, Yego, eh, jewe rero nkamubaza nti abona eh, mwa bino bihugu byacu byo muri afurika iyo sentare ko eh, ikingwa n'ababa batuyoboye ibihugu ama abayoboye ibihugu bagaca bagena abantu bagira iyo sentare iyo iyo- iyo iyo nkiko y'ikirenga Ani- babona gute abategura yuko eh, uyu mucamanza ahawe akazi n'uyo amugenye ko ashobora kumukorera ak- ko ashobora gukorera akazi neza abanyagihugu atarabye inyungu z'uwamuhaye umurimo mm.
Eh, nka- Ye, ura- bigasobanura nti- nkamubaza nti eh, a- abibona iheshi mwa bino bihugu turabona turumva uh, ushobora nka naho umunyagihugu yokwitwara kuri urwo rukiko ugasanga eh, urubanza ruciwe borohereza eh, bariya nyene batanze umurimo bakawuha abo bacamanza bakuru ye cedric urakoze Eh, murakoze cyane ye ijwi rya amerika noneho duhere kuri muganwa agira icyo avuga kuri kiriya gitekerezo cya idirisa nyuma metere nkunda barashi rero araza ku- kubwira cedric icyo atekereza ku bayo- ku- ku bacamanza bagenwa n'abanyapolitiki gonzaga
Eh, idirisa turamushimira kuba a- a- a- a- ashima ko itangazamakuru rikora neza akaba ari- a- anarikoresha mu gutanga ibitekerezo bye ibyo ni byiza kuba eh, hari abantu ba- nyine bamaze kuri- kubyaza umusaruro kandi batekereza gutya ariko hari ikintu ashaka kuvuga ku muntu wari i bujumbura wigeze kubaza mbere Mm, yari yavuze ngo yitwa fideli nyine ko n'ubundi abanyamakuru cyangwa abari bo bose bakaba badatukana cyangwa badasebya nibyo koko Mm.
Eh, ama- amahame agenga umwuga w'itangazamakuru mu rwanda cyangwa ku isi hose abuza guse- guse- gusebanya icyo tuwa- tu- tuwaharaniraga ni yuko hakoreshwa ubundi buryo atari uko umuntu yafungwa cyane cyane mu rwanda ubu ngubu dukoresha uburyo buru- bw'urwego rw- rw'abanyamakuru bigenzura aho umuturage wese ashobora gutanga ikirego Mm.
aka- aka- a- kandi hamaze kwakira ibirego birenga mirongo itanu muri iyi myaka itanu ishize kandi byinshi byagiye bikemurwa neza kubera ko hari uburyo umuntu ashobora gusaba imbabazi igihe asubiza undi cyangwa agagosora ubundi gukosora aba ari ngombwa kugira ngo wa wundi wumva yasebejwe eh, a- a- asubizwe icyubahiro eh, mu- imbere y'abaturage Mm.
Mm, birashaka yego yego metero nkunda barashi cedric rero nawe ati abacamanza bakwigenga gute kandi bagenwa n'abanyapolitiki
Eh, murakoze Mm, Eh, ikibazo cye ni ikibazo cyiza buri muntu wese ashobora kwibaza mhm.
ariko ah, icyo wenda na- namubwira by'umwihariko ku mategeko y'u rwanda Mhm.
ni uko nubwo ishyirwaho ry'abacamanza mfatiye nko mu rukiko rw'ikirenga Mm,
inzira binyuramo ni uko ah, guverinoma iba iba navuga i- igaragaza urutonde rw'abo itekereza bashobora gu- kuba aba- abacamanza mu rukiko rw'ikirenga mhm.
hanyuma ariko bakaba nanone bagomba kwemezwa na sena Mm, cyangwa se n'inteko ishinga amategeko nk'abantu n'ubundi nanone bahagarariye abaturage mhm.
ibyo rero nanone iyo bimaze gukorwa ikindi agomba kumva ni uko ah, iyo umuntu amaze ku- kurenga izo nzira zo gushyirwaho Mhm.
amategeko cyane cyane ndetse n'itegeko nshinga bimuha uburenga ubwigenge Mhm.
no kubasha gufata ibyemezo binajyanye n'indahiro akora mbere yo kwinjira muri uwo mwuga kandi nanone ibyo byemezo itegeko nshinga rikamuha n- tubyita ubudahangarwa ariko ntabwo ari bwo imunite mu rwego rw'akazi Immunité, ke niba ariko umuntu yabyita Eh, Yes.
mu rwego rw'akazi afashe icyemezo iyo urebye nk'ingingo nk'ingingo y'ijana na mirongo itanu y'itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda Mhm.
biragaragara neza yuko ubu butegetsi bw'ubucamanza bugira ubwigenge ni ukuvuga ngo eh, ubwo ni ubwo ba- bavuga ubutegetsi bw'ubucamanza muri rusha- muri rusange ariko noneho wajya no mu itegeko rigenga eh, ubwo butegetsi bw'ubucamanza ugasanga ubwo bwigenge nanone buteganyijwe ari nayo mpamvu ntekereza ko impungenge afite
yego zi- zi- zi- zirumvikana ariko n'ubundi eh, ni- ni- i- ubwo bwigenge bukomoka kuri manda baba barahawe ariko kandi n'amategeko akabaha ubwigenge mu gihe bamaze kugera muri iyo mirimo baba bakizwe Mm.
Mm.
niko se nkaba muganwa numva yego eh, urebye nk'ingingo ya kane y'itegeko rigenga ibijyanye n'u- n'ububasha bw'u- bw'ubutegetsi bwa bw'ubutegetsi bwa Bw'ubucamanza.
bugenga ubutabera bw'ubucamanza Eh, judiciary usanga muri iyo ngingo ya kane basobanura icyo eh, ubwigenge bw'ubu- bw'ubutegetsi bw'ubucamanza buvuze yego bivuze ko mu by'ukuri em, ni- ni- ni- ni iki- ni impungenge wagira ariko mu- i- i- i- umucamanza uwo ari we wese w'umunyamwuga wamaze kugera muri uwo mwanya we akaba azi neza amategeko amugenga Mm.
nta- ntabwo ubundi byakagombye kuba ikibazo ikijyanye n'ubwigenge cyakagombye kuba ikibazo Eh.
Mm.
muganwa n- reka tukugaruke noneho mu rwego rw'itangazamakuru Eh, ubwo ngubwo ni ni ubw'ikintu cy'ubwigenge n'ubwisanzure gitumye mbitekereza ngo ugire icyo ubivugaho abanyamakuru mu rwanda amategeko Mm.
abemerera ubwisanzure
cyane aha
hari abo bemerera yaba itegeko ry'itangazamakuru cyane cyane dutangiye no ku ngingo ya mirongo itatu n'umunani y'itegeko nshinga yego yemerera abanyamakuru n'abanyarwanda bose ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo Eh, wareba n'itegeko ry'itangazamakuru ubwaryo ukareba itegeko ryo kugera ku makuru ukareba na politiki y'igihugu ah, y'itangazamakuru ya bibiri na cumi na rimwe byose biteganya kandi bikemerera eh, ubwisanzure bw'itangazamakuru ahubwo ushobora kwibaza mbese turabukoresha bihagije hari Aha.
hari ikibazo kirimo aho niho hakomeza kugi- kugi- kugibwaho impaka utangiza icyo kiganiro ugeze kuvuga no no kuri eh, raporo y'umuryango w'abanyamakuru batagira imipaka rsf aho Eh.
u rwanda rushyirwa mu myanya ya mirongo itanu ijana na mirongo itanu ijana na mirongo itanu na gatanu yego Mm. ubundi ni uko eh, bimwe mu- mu- muri iyo raporo bagaragaza byagiye bivaho uvuga nk'aya mategeko akumira abanyamakuru eh, a- amaze kuvugururwa Mm.
ni abanyamakuru bagitotezwa na na na na na na na na nta birego dufite by'itotezo bihari muri muri iyi myaka Mhm.
igisigaye ni uko harimo iki- ikibazo kijyanye na nabyita kwikumira self-censorship Mm.
ugasanga habaye inkuru runaka ariko ugasanga abanyamakuru nabo bayibyibuzi bakayivuga bakayisesengura bagatanga impande zombi akenshi bifitanye isano ah, n'imiterere y'igihugu ahandi bifitanye isano nigeze kubivugaho na- n'amafaranga ubukungu cyane cyane abayobozi b'itangazamakuru bifite ubushobozi baba barahisemo umurongo runaka kubera ko ariyo bibafasha mu nyine mu kunguka Mm.
so biracyarimo haracyarimo izo mpungenge haracyarimo uko usanga ibitangazamakuru byacu eh, inkuru zimwe bitazigeraho cyane ariko ibiba- ibyakabaye bibabuza twebwe turumva nk'ishyirahamwe tumva ko byashize birimo gushyira birimo kurangira abanyamakuru ahubwo bakora akazi bisanzure ikinyuze ni ukubahiriza amahame agenga umwuga asigaye nta kibazo cyakabaye kiba radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro murisanga turaganira na metere moyize nkundabarashi ni avoka wunganiye metere mugisha mu rukiko rw'ikirenga barega itegeko ryo gusebya ingingo iri mu itegeko mpanabyaha ryo gusebya no gu- no gutuka umukuru w'igihugu perezida wa repubulika rero agasanga bikwiye kuva mu mategeko hano bikajya mu mategeko mbonezamubano nabo bashakaga yuko biva muri amategeko mpanabyaha ndetse n'ishyirahamwe ry'abanyamakuru naryo ryari ryarabisabye am- am- bakiganira ku mu- ku muvu- ku kuvugurura iri tegeko birananirana biranga bijyamo niyo mpamvu rero twatumiye gonzaga muganwa nawe ni umutumire muri iki kiganiro kuri telefone dufite eliezer ndibwira yuko ari we munywanyi w'ijwi ry'amerika ugiye kudusoreza abahamagara eliezer we urakomeye
yego ndaho uri hehe eliezer we
mu burundi ye igitekerezo cyangwa ikibazo
ni igitekerezo mfite eh, kuri iyo ngingo umukuru wa umukuru w'igihugu cy'u rwanda yafashe icyo kintu ni cyiza cyane kubera eh, birashobora guha n'akarorero abandi ba- bakabigiraho akarorero keza no mu bindi bihugu eh, nko mu n'ahandi biba bitara- bu- biba bitaragera hanyuma eh, akiyumvira akiyumviye na nyine akabishyira mu ngiro Mm.
hanyuma ikindi nacyo nashaka kuvuga ko Mhm.
ni ngaho ariko aravuga ngo ubwisanzure bw'abakiga eh, bw'abantu baca imanza Mm.
bityo navuga navuga navuga ko eh, ku isanzure abacamanza hamwe hamwe navuga ko atabwisanzure bafite kubera mu gihe bajya nyene ba- bashyirwaho n'abanyepolitike kuko biragoye cyane ba- usanga baba mu gicucu cy'abajya- baba basizeho biragoye cyane rero gukora gukora kuvuga ngo ukore gukoresha ukuri ari u- ari ujya aguhaye Mm.
Eh, waguhaye rero kugira ngo u- u- ukore utari mu gitutu ciwe biragoye cyane ahubwo yari yezeri eh, ndakeka ndakeka tu- duhiniye ahangaha metere nkunda barashi Mm.
yabisobanuye ku birebana n'u rwanda ahangaha ntabwo mushubirije ariko ndibwira yuko umuntu agendeye ku mategeko arengera umwuga we atayarenzeho ngo abe ari we yahonyora icyo ngicyo ndumva kitaba imbogamizi yari yezeru urakoze impamvu mpamvu ijambo ariko ni uko igihe kitugendanye kitubanye gitoya niyo mpamvu nagira ngo sabe metere nkunda barashi na gonzaga bavuge umwanzuro mugufiya metero nkunda barashi tuba ari we tubanzirizaho twanzurira iki kiganiro rwose mu magambo makeya nk'umunota umwe
murakoze eh, nanzura wenda nagira icyo mvuga kuri ibyo ku byo u- uyu eliyezeri yari avuze Mm, bijyanye n'umwanzuro mhm, ubundi ikibazo cy'ubwigenge ukurikije n'ibyo mugenzi wanjye gonzaga yari arimo kuvuga cy'ubwigenge ndetse n'ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo mm, eh, ni ikintu kiba mu muntu mhm, ku buryo eh, ni nk'uko wabyumvaga nk'ubu ngubu amategeko yose agenga ibijyanye n'ubwisanzure bw'itangazamakuru ashobora kuba ateguye ameze neza ariko kubera ko umuntu we muri we atafite ubwigenge Mm.
akaba adashobora kubasha gutanga ibitekerezo nk'uko bikwiye mhm, ngarutse nanone rero nanzura ku ki- ku kiganiro twagiranye ni uko eh, icyo twavuga ni uko eh, uru rubanza rwatanze umurongo ubwawo wo- wo gu- wo kugira ubus- ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo hano mu rwanda mhm,
ushobora gutanga ibitekerezo byawe mu buryo butandukanye binyujije mu bitangazamakuru ariko ushobora no gutanga ibitekerezo bijyanye no no no- no ku- no guteza imbere amategeko ugana urukiko rw'ikirenga rukaba rwagira ibyo rusobanura mu gihe utekereza ko binyuranyije n'itegeko nshinga metero nkunda barashi ndagushimiye rwose noneho muganwa nawe muganwa we wenda guha amasegonda mirongo itatu gusa yego nge icyo navuga ukurikije itangazo rya rya- rya- Rya ry'umukuru perezidansi.
w'igihugu Eh, i- iriya ngingo twumva yuko ibyo biganiro bigikomeje itagikoreshwa kubera ko ha- byarabaye na mbere eh, muribuka neza igihe cyo cyo- igihano cyo- cy'urupfu kijya- kiri mu mategeko ntabwo cyakoreshwaga kubera ko umurongo wa polisi wari warafashe ko kidakoreshwa kugeza aho cyakwiriye amategeko Mm.
rero ubundi igihe ah, hajyagaho politiki yo- yo- yo kwigenzura kw'itangazamakuru ibihano byo gusebanya byari bikiri mu mategeko ariko ntabwo leta yarikoreshaga iri tegeko yari yemeye ko kugira ngo politiki yo kwigenzura kw'itangazamakuru ikora ibirego byose biyajyana mu rwego rw'abanyamakuru bigenzura rero n'iki gihe tube twifuza yuko igi- ibiganiro bigikomeje iyo itegeko ryaba ryaba ari risinziriye Mm.
eh, eh, ritakoreshwa hagakoreshwa ubundi buryo igihe ikibazo cyavutse ariko kugeza aho ibiganiro bizarangira hagafatwa umwanzuro Mm.
metero nkunda barashi moyize na gonzaga Mu- muganwa ndabashimiye cyane mugire umugoroba mwiza namwe nshuti z'ijwi rya amerika mwese uko mungana ndabashimiye rwose mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu ijwi rya amerika murakarama